iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aha dusamiranira ni washington dc ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na aloyizi bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo ko yoba ariyo y'ukuri kurusha abajijwe umutekano baba bari ku rubuga twama duca dusaba abantu ko bayazana bakayahereza baba bariko barakora amatohoza uyu ni opp pierre nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ku bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu no kuwa imana mu gisagara cya bujumbura iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'izo nkuru zose tubanze duha akanya mugenzi wacu oriyani itanga ishaka adushikirize amakuru avugwa mu bice bitandukanye by'isi yaduteguriye mwaramutse oriyani
waramutse neza aloyizi bigirimana ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mungu duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku bibazo biri mu gihugu cya siriya intumwe idasanzwe yishyira mu mpuzamakungu onu muri siriya yaraye igiranye inama n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa iran mohamed javad zarif itahera ku mugwa mukuru wa iran avuga ko yabaye inama ingirakamaro aho ni mu gihe hategekanije kuba ibiganiro by'amahoro ku ntambara iri muri siriya mu mpera z'uku kwezi mu itangazo ibiro by'uyu stefan de mistura wo muri onu byashikirije yavuze ati nk'uko byagenze igihe yari mu rugendo muri saudi arabia ku itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere yarasabye kandi aranaronka akizero kabo byari kumwe mu nama y'uko icuka kibi kiri mu karere k'ibihugu by'abarabu kitazoba inzitizi ku bijyanye no gushigikira ibiganiro byo kugarura amahoro muri siriya kimwe no gutegura ibiganiro by'umwumvikano i geneva mu ntumbero yo gutorera umuti ibiri muri siriya ejo ku munsi wa mungu demistura yavuze ko irane yemewe yemerewe yuko imigenderanire yatitutse hagati yabo na saudi arabia itazoba ibibazo mu biganiro byo kugarura amahoro mu gihugu cya siriya muri misiri naho ku nshuro ya mbere inyuma y'imyaka itatu haraye habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka uwo mugwi ufise ikiringo cy'iminsi cumi n'itanu yo kwemeza amategeko amajana n'amajana yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Abdel Fattah El Sisi ahandi ho ayo mategeko azosubizwa inyuma canke ahanagugwe igihugu cya Misiri nticari gifise inama nshingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho sentare yatesha agaciro amategeko yari yatowe mu nzira ya demokarasi ateguwe hanini n'umugwi wa The Muslim Brotherhood wari ushigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu icyo gihe Mohamed Morsi perezida Sisi yahoze ari umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Misiri ajya ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na kane nyuma y'aho habereye kudeta yakuye ku butegetsi perezida Morsi umugwi umushigikiye wa The Muslim Brotherhood ugaca uhagarikwa ibikorwa byayo kandi abawugize bagafungwa iryo huriro ry'inama nshingamateka ni irya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho hashigwaho ibwirizwa shingiro rishasha riha abashingamateka ububasha bwo gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu cyangwa bagafata ingingo yo gutegura amatora imbere y'uko igihe cyayo kigera mu buraruko bwa yemen abantu bane baraye bishwe na misire yatewe ejo ku munsi wa mungu ku nyubakwa y'ibiro y'ivuriro rikorerwamo abaganga bishyira mu mpuzamakungu Medecins Sans Frontières Medecins Sans Frontières yasohoye itangazo rivuga ko iyo misire yasambukiye ku bitaro byitwa Sheria muri district ya Raze muri province ya Sada Medecins Sans Frontières atangaza kandi ko hakomeretse abantu cumi muri icyo gitero harimo n'abakozi ba Medecins Sans Frontières bamenyesha kandi ko igitigiri cy'abahitanywe canke abakomeretse muri icyo gitero gishobora kwiyongera kuko hashobora kuba hari abo ivyo bitaro canke izindi nyubakwa ziri hafi yaho zaguye ko bataratabagwa rake ayora umuyobozi w'ivyo bitaro Medecins Sans Frontieres ikoreramwo avuga ati nta kuntu uwo ari we wese yari afise ubushobozi bwo kugira ico gitero ca rocket atarazi ko ryari ivuriro iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc amakuru avugwa hirya no hino ku isi ejo ku munsi wa mungu umukuru w'igihugu cya afghanistan yafashe urugendo aja mu buseruko bw'igihugu muri provinsi ya nangahar aho yabonana n'abategetsi b'akarere ku makenga bafise yuko intagondwa za islamic state zigenda zifata ubutaka buri mu ntara iri ku rubibe na pakistan mu ijambo yashikirije mu nama n'abo bategetsi ku mugwa mukuru wa Jalal- jalalabad perezida gani yavuze ashimitse yuko leta yiteguye bidasanzwe kurwanya intagondwa za islamic state kugira ntizifate ubutaka muri iyo province aho ni nyuma y'aho buramatari yari ahejeje kumush- kumumenyesha yuko ibitero vyo mu kirere bigirwa n'igisirikare ku- kumwe n'izindi nzego zijejwe umutekano biriko biragira akamaro mu kurwanya uwo mugwi yongera asaba perezida gani kongereza inguvu kuri abo basirikare umugwi wa islamic state usanzwe warafashe ibice bitari bito by'ubutaka bwa iraq siriya bisigaye byoro- byararonse umugwi ubashigikiye cyane cyane muri ako karere ka nangahar muri afghanistan na zeny n'ahandi mu buseruko perezida gani yavuze ati nta kibanza islamic state ifise ku butaka bwacu ati bakwiye kwicwa
urakoze oriane ku makuru ahejeje kudushikiriza tugume hafi ariko kugira uhave udushikiriza ncamaki yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza iradiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa mu biyaga bigari mu burundi abantu batatu barishwe mu gisagara ca bujumbura mu ijoro ryo kuwa gatandatu no mu gitondo co kuwimana babiri bafiriye mu makariti ya jabe na nyakabiga uwundi umwe apfira ku musaga mu gitondo c'ejo kuwimana eloje wirika neza niwe yaduteguriye iyi nkuru umwe muri abo bantu batatu bishwe yamenyekanye ni umusore yiga muri kaminuza avuka muri komine rusaka intara ya mwaro nyakwigendera yari asanzwe kandi akora umwuga wo gufata amasanamu cameraman no kuri uyu wa gatandatu yishwe ariko aratahuka avuye kuri uwo murimo nyene ababa hafi y'aho yaguye bavuga ko yishwe inyuma yo guhagarikwa n'abajejwe umutekano ubu yemeza ko yumva aho yahagarikwa twari mu rupangu nyene tubona abapolisi batangiye kwigeranya kuko twihageze sizeri tuba turi mu ma- mu nzu hama haheze umwanya twumva inkozi ziriko ziravuga za muya gatatu za jabe umva imodoka bariko barahagarika mw'ibarabara abapolisi bamaze kuba benshi cane bahagaritse twumva bababwiye ngo vamo mwese baravamwo numva bavuga ngo bashira amaboko hejuru barashira amaboko hejuru barabasaka bavuga ngo ngo abariko badutera amagenadere ngo naba naba hama mbyutse mu gatondo nca mbona ikiziga kwibarabara y'aho tuba nyene uyu bishe atari uko bamufashe gusa yaguma avuga ati jemba ngaha hafi yesu mwiza nkiza yesu mwiza nkiza ko kumbure umunsi nimba wari wageze wiwe yesu yaramukijije nuko nyene nta- niko umuntu yobivuga aguye mu mpore aka- agapfa ariko atabaza yesu mana nimwakire kuko arabona ko ari akare- inzira- inzirakarengane bamurenganije ibi birashimangirwa n'uwo munyagihugu wundi sinumva bavuga yuko ati ati yu- bati nabonye umenga ariko aragiye atari muri ba bandi umenga bagomba kuturasa kubwo renade yari ihejeje guterwa nawe niho baca mu nyuma rero baca bavuga yuko ngo ngo n'ubu ngo ngo ngira ngo yoba arimo ati kubera nabonye umenga ariko arikaba kakora asanzwe afisha n'agashakoshi ngira nico gituma kuko nko mu gitondo tumubonye yari afise akantuzeye agashakoshi ke gatoya gakunda kuba harimo amakamera hanyuma rero niho baravye bagenzi bavuye baraza baca basanga afise telefone yiwe nika byose nta na kimwe bamutwaye byose babisanze bahaza bavuga ati uyu rero ati n'uyu yoba yarimo kubera afise agashakoshi ngira baca- baciye bavuga ati yoba arimo mugabo barabona ko ari umunyagihugu ndibatse ayo makuru arahakanwa n'igipolisi OPP1 Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi umunyakabiga ibyabaye uvuze ko uwo muntu yabanje guhagarikwa nibaza ko ari ikinyoma eh, kuko uwo muntu yahitanywe n'amasasu yariko aravuga amasasu yariko yari hagati y'inkozi z'ikibi zazihejeje gutera grenade eh, aba- abapolisi umwe arakomereka cane uwundi buke buke uwo muntu rero araheza ahitanwa n'ayo masasu ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo ko yoba ariyo y'ukuri kurusha abajijwe umutekano baba bari ku rubuga twama duca dusaba abo bantu ko bayazana eh, bakayahereza baba bariko barakora amatohoza kandi ba- boheza bakabakira maze eh, ukuri gukwiye kukamenyekana ku buryo hahanwa koko eh, ababa bakoze ivyo vyaha n'ubu twibaza ko ako kamo twogatera abo bantu bavuga gutyo umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hari umuntu w'igitsina gabo ataramenyekana yiciwe ku ibarabara rya avenue de l'imprimerie muri quartier ya jabe hari hatewe amagrenade atatu agakurikirwa n'urwamo rw'amasasu igipolisi kimenyesha ko humvikanye amasasu kandi muri quartier ya gihosha mu buraruko bwa bujumbura ariko ko atacahononekariye ketse amafaranga yibwe mu bunywero ahandi igipolisi cemeza ko hatewe grenade ni muri zone ya Cibitoke iyo ngo yatewe hari abasirikare baca barivuna ariko nahone nta cahononekariye nk'uko bibandanya vyemezwa n'igipolisi turetse mu ijoro ryakeye no kuri uyu w'imana mu gitondo humvikanye amasasu muri quartier ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko abapolisi bariko barasa umuntu yirukiye mu isoko yaho kumusaga igihe bariko baramuhiga igipolisi cemeza ko kumusaga cahiciye inkozi y'ikibimwe ikomeretsa iyindi hongera hakomereka inzirakarengane z'abanyagihugu zibiri ariko rero ubu yakomeretse ku musaga hari abantu bavuze ko ari imvukire yo mu ntara ya bururi mu mpanuka bw'uburundi aba muri zone kanyosha kandi ko yakomeretse ariko yirukanga yinonora imitsi siporo aha umuvugizi w'igipolisi arafite icyo abivuga ko kumusaga umuntu yakubwiye yuko uwo muntu ari uwo mu kanyosha nibaza yuko yaguhenze kuko ni umuntu yavuga mbere n'ururimi rw'ikinyarwanda kandi mbere yuko ajyanwa kwa muganga yabanje yarumvirizwa n'igipolisi ku buryo rero bazi neza yuko uwo muntu atari uwo ngaho hantu ariko uwo yo bazi yuko yoba ari uwo mu kanyosha yoba yafashwe atari muri ibyo bintu nawe nyine tumusaba ko yoshikira bariko baratohoza kugira ngo inkozi y'ikibi iba ariyo koko ifatwa hanyuma igihanigwe ntihagire uwo hava agwa mu mporera igipolisi cemeza kandi ko ku musaga hafatiwe inkoho zitanu n'amagrenade abiri izo nkoho n'amagrenade ngo byafashwe kubera umunyagihugu yari yagizwe imbohe hanyuma ava mu minwe y'abagizi ba nabi gutyo acarangira abapolisi aho ivyo bintu biri twetse ibisasu vyatwitse ku munsi wa mbere ku murango kuva mu ijoro rya mbere ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nta masasu n'amagrenade vyari biherutse kumvikana mu gisagara ca bujumbura eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
mu makuru yaranze akarere muri indwi turangije mu rwanda ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye urukiko rukuru rwa gisirikare mu rwanda rwarabandanije iburanisha ry'urubanza ubucamanza buregamo koroneli tome byabagamba n'abagenzi we ibyaha byo gukwiragiza nkana ibihuha byangisha abanyagihugu ubutegetsi mu byo yireguye generale rusagara yahoze mu ngabo z'u rwanda yavuze ko ibyaha burana ari ibihimbano ibyo yita ko bitekinitse ubucamanza bwo bwabwiye urukiko ko atabimenyetso simusiga bivuguruza ibyaha bamurega inkuru ya Eric bagira ubusa akomeza kwisobanura ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi generali rusagara wasezerewe mu ngabo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yakomeje kunenga iby'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bamushinja bwabaye ubugira gatatu avuga ko generali nziza yamutumije na koroneli kamiri karege na kapiteni begumisa ategeka kamiri karege kwitandukanya na generali rusagara rusagara avuga ko yasubije generali nziza ko nta bubasha amufiteho kuko ari umusivire ko generali nziza yamusohoye igitaraganya mubiri amubwira ko azabona icyo ari cyo yavuze ko akimara gutaha kapiteni begumisa yamusanze iwe mu rugo amubwira ko ibyo atari byiza amusaba gucisha make kuko igihe runaka generali nziza ngo yashoboraga kubagirira nabi bombi yavuze ko generali nziza yategetse koroneli karege kumushinja ibyaha kuri metere buhuri byabaye kuwo yunganira nk'uko bisobanura niyo ntandaro y'ifungwa rye asaba ko bigomba kwitabwaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose bishingira ku bimenyetso ibihabanye n'ibyo byitwa guharabika generali rusagara avuga ko koroneli kamira amushinja ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi ukwezi yari hanze y'igihugu yavuze ko izina rya perezida kagame kurizana mu rubanza atazaruhamagazwamo mu magambo ye ari uguteranya abantu bityo ko abakora ibirego nk'ibyo bagombye kugira inama bo bakoresha inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavuga generali rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na minisitiri w'ingabo mu kwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ku ifatwa ry'imitungo y'umunyemari rujugira iba mu rwanda kandi ko abifitiye ikimenyetso ariko kuba koroneli kamiri yemeza ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranije n'amategeko ibi bivuze ko bitabayeho aha yagize ati ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika izi avuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu atigeze ahura na koroneli kamiri karege ubushinjacyaha bwasubije ko generali rusagara yagiye kwitaba muri minadefu mu kwezi kwa cumi kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi adashaka kugaragariza urukiko mu ijwi ryumvikanisha uburakari generali rusagara yanenze bikomeye mu cyumba cyiburanisha amagambo koroneli kamiri yamuvuzeho ko icyateye uregwa gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe kuko no mu muryango we bajya barwara mu mutwe generali rusagara yagize ati mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu cyane ko amategeko abibuza yibajije ati none se umurwayi wo mu mutwe agezwa imbere y'ubutabera iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo busanga koroneri kamiri yararengereye ariko ko ubuhamya bwe bwaguma uko buri kuko ntawe buhitiramo ibyo kuvuga umucamanza majoro charles madudu yabwiye uregwa ko ashaka ibyo yabiregera n'ahandi hashoboka amusaba kutabitindaho inyandiko mvugo ya koroneri murisa n'iya mugenzi we koroneri kamiri zakozwe nyuma y'ifungwa rya generali rusagara avuga ko umwe mu bafungwa baba hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na kane kapiteni ndakazi wo muri dmi na koroneri murisa bagaragaye ku gahembe mu karere ka bugesera yabwiye urukiko ko akeka ko barimo bamukorera dosiye n'umutangabuhamya umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso kigaragaza impamvu bari bahuriye muri ako kabari ka gahembe bigoye kumwizera kuko ashobora no kuba ari uwo gukora icyo yise kuvanga ibintu ku bw'inyungu zitazwi mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari tennis club nyarutarama general byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri general rusagara anenga politiki y'u rwanda ariko ko yumvise avuga ati yuwa finished murarangiye biturutse ku kiganiro barimo cy'ihagarikwa ry'inkunga ku rwanda kubera umutwe wa m23 abiregura baribaza uburyo abantu bari mu nama barenze umwe bamwe bakumva yuwa finished bisobanuye murarangiye abandi bakumva wagayizi finished bisobanuye ko perezida kagame yarangiye ibi kuri general rusagara ukunze gukoresha amagambo y'icyongereza it's all mixed up ni uruvangitiranye ku bushinjacyaha ibi ni ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye bibwirwa abantu batandukanye bwashimangiye ko akabari tennis club kari nyarutarama mu mujyi wa kigali general rusagara yari yaragahinduye nk'ibiro byari nawe yahuriraga na bagenzi be maître celestin buhuru wunganira general rusagara arasaba urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaha aregwa hatatazavaho afatwa nk'umwanzi w'igihugu yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinjacyaha bisa kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma kandi barabibajije bwashyizwe ku matariki atandukanye yasobanuye ko bisa naho bwatumizaga uwa mbere budahinduye akaba ari nabyo bukoresha kubakurikira copy paste umucamanza aseka yamusubije ko nta kibazo abona mu buryo ibibazo byateguwe kuko aricyo yise tekinike dankete y'umugenzacyaha ko ikibazo cyari buvuke ibibazo n'ibisubizo bisa uruhande rw'iregura ruhagaze ku kuba rwiregura ku cyo rwita ibinyoma bitekinitse ururega rukarwikoma kuvuga rutyo rwategereza ibimenyetso bivuguruza rugaheba kuba bamwe mu batangabuhamya bashobora guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbonankubone ibyo bashinja general rusagara biracyari mu bushishozi bw'umucamanza iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane harebwa ibimenyetso birimo amagambo general rusagara ashinjwa ko yahanahanaga na bagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino mu rwanda twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye muri iyi ndwi irangiye kuwa gatandatu w'iki cyumweru dutangiye ku itariki ya cumi na gatandatu n'ukwezi kwa mbere hano mu rwanda ruratangira kwambikana hagati y'amakipe cumi n'atandatu azaba ahatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina iwabo ibirori bizatangiza iri rushanwa rya shan rizaba ribaye ku nshuro ya kane ndetse n'umukino ufungura biteganyijwe kubera kuri stade amahoro i remera kuri uyu wa gatandatu aho ikipe amavubi izacakirana n'inzovu za cote d'ivoire mu mukino w'ikubitiro mu rwego rwo kurushaho kwitegura neza iri rushanwa ikipe y'igihugu y'u rwanda iyobowe n'umutoza wayo jonathan mckinstry imaze iminsi ikina imikino ya gicuti yo kwipima kuwa gatatu w'icyumweru gishize amavubi yahuye n'ikipe y'igihugu ya kameruni intare zidahangarwa uyu mukino wabereye kuri stade umuganda i rubavu urangira amakipe yombi aguye imiswi anganyije igitego kimwe kuri kimwe ikipe y'u rwanda niyo yabanje igitego cyinjijwe ku mutwe na myugariro abdul rwatubyaye ku munota mirongo ine na rimwe kameruni yishyuye ku munota mirongo itanu na gatanu ku gitego nacyo cyatsinzwe ku mutwe n'umukinnyi witwa muminga meru nyuma y'umunsi umwe uyu mukino wa kameruni n'u rwanda ubaye umutoza w'u rwanda yahise ashyira ahagaragara abakinnyi makumyabiri na batatu azifashisha muri irushanwa rya shan abandi icyenda mu bari bari mu mwiherero bahita basezererwa ejo ku cyumweru ikipe y'u rwanda yakinnye undi mukino wa gicuti wayihuje n'ikipe y'igihugu ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nawo wabereye kuri stade umuganda i rubavu guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba umukino warangiye ikipe y'u rwanda amavubi itsinze repubulika iharanira demokarasi ya kongo igitego kimwe ku busa igitego cyabonetse ku munota mirongo itanu gitsinzwe na tuyisenge jacques Emery Bayisenge umwe mu bakinnyi bakomeye b'amavubi avuga ko hari ibyishimo byinshi kuba aboneye intsinzi aho yakuriye biba byiza iyo aho aho wakuriye aho wazamukiye uhagiriye ibihe byiza biba byiza ku mukinnyi kumva ngo ahantu yari akuriye ahaboneye intsinzi ku ikipe y'amateka nk'iyi ngiyi mu by'ukuri ni ibyishimo sinzi ko nabikora ni ibyishimo kuri njyewe intsinzi nyituye buri wese waje wageze hano kuri kibuga nyituye buri wese utabashe kugera kuri kibuga ariko waje gushyigikira waje gushyigikira ikipe y'igihugu nyituye abanyarwanda muri rusange icyagaragaye muri uyu mukino ni ubushyuhe bw'abafana cyane cyane abakunzi b'ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo na mbere y'uyu mukino abo bafana bari batangiye kwerekana ko bazakomeza gususurutsa ibibuga ikipe yabo leopard izaba yakiniyeho muri irushanwa rya shan maki oyo toganye yango petobina yango na systeme ya ekoti te ata bi moko ya rwanda eokota na file na biso te ata bi- ata ba- baekipe nyonso oyo to- toza na- na- toza na poule moko ata bi na bango moko ekokota na file na biso te nde systeme ya ekoti te tunakoka na nyimbo yetu minda antone kuko mav- mavua zitatoka pembeni enyanya mwana mama enyanya e. ah, enyanya mwana mama enyanya e. natika enyanya nakende wapyo nakosala nini natika enyanya nakende wapyo nakosala nini tugarutse ku rutonde rw'abakinnyi makumyabiri na batatu bagize ikipe y'igihugu y'u rwanda izaseruka ikipe ya aprfc niyo ihagarariwe na benshi kuko ifitemo abakinnyi icyenda aboni jean claude ndori na olivier kwizera b'abanyezamu hakaba kandi michel rusheshangoga faustin usengimana emeri bayisenge abudul rwatubyaye jihad bizimana yannick mukunzi na jean claude iranzi ikipe ya polisi fc ifite abakinnyi barindwi muri ikipe y'igihugu aribo inshuti mwemere amurani nshimiyimana hegemani ngomirakiza rashid karisa innocent habyarimana dani usengimana na jacques tuyisenge ari nawe kapitene w'amavubi rayon sport ihagarariwe n'abakinnyi batatu barimo umunyezamu eric ndayishimiye fiston munezero na dominique savion nshuti muri mukura victory sport harimo abakinnyi babiri ni ukuvuga celestin ndayishimiye na yusufu habimana abandi bakinnyi babiri basigaye ni ernest sugira w'ikipe ya esi kigali na ombolenga fitina wa kiyovu siporo muri iri rushanwa rya sha rizabera mu rwanda guhera kuri wa gatandatu itsinda rya mbere rigizwe n'u rwanda cote d'ivoire maroc na gabon iri tsinda rizakina kuri stade amahoro i remera amakipe yo mu itsinda rya kabiri azakina kuri stade huye mu majyepfo y'u rwanda ayo ni kameruni angola etiyopiya na repubulika iharanira demokarasi ya kongo itsinda rya gatatu rizaba rikinira kuri stade ya kigali i nyamirambo ririmo tunisiya guinea conakry nigeri na nigeria imikino yo mu itsinda rya kane izabera kuri stade umuganda i rubavu amakipe arigize ni uganda mali zambia na zimbabwe yari claude munyandinda i kigali
ubu naho dusimbire mu burundi aho mugenzi wacu evariste nziko banyanka atubwira idonido ry'ibyaranze inkino muri indwi turangije mu burundi mu ntumbero yo guhimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka wa bibiri na cumi na gatanu no kwifurizanya umwaka mushasha wa bibiri na cumi na gatandatu ikigo cyigisha umupira w'amaguru akademi mesaje cyaratunganije inkino za kivandimwe mu mpera zino ndwi twaraye turangije ku munsi wa gatanu ku kibuga cy'ibuye ku mugwa mukuru wa komine mwumba turi mu ntara ya ngozi igihe cy'isaha umunani ligalayizi yo mu kayanza yatanye mu mitwe na dinamike y'ibujumbura imigwi yose ikina mu cyicaro cya kabiri ligalayize yo mu kayanza itsinda dinamike bibiri kuri kimwe igihe cy'isaha cumi z'umuhingamo umugwi wa gisirikare muzinga watsinze olympique muremera w'ingozi ibitsindo bitatu kuri bibiri kuri uyu wa gatandatu igihe cy'isaha umunani naho espoir y'ingozi yatsinzwe na dinamike y'ubujumbura ibitsindo bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha icumi z'umuhingamo naho hatanye mu mitwe mesaje y'ubujumbura na ridieridike burundi sport for africa nayo nyene y'ubujumbura iyo mirwi yose yanganije igitsindo kimwe ku kindi no kuri uyu w'imana izo nkino za kivandimwe zarabandanije kuri stade rukundo mesaje ngozi ari iya kabiri mu ihiganwa ry'igihugu mu cyicaro ca mbere yatanye mu mitwe na vitaro iri mu kibanza ca mbere umugwi vitaro niwo watahukanye inzinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa mesaje ngozi atanaze hatungimana batazira cokoroko arongoye ikigo akademi mesaje catunganije izo nkino asigura ko izo nkino zatunganijwe mu ntumbero yo kwifurizanya umwaka mushasha no gutsimbataza amahoro ubwa mbere ho kwari kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho twifuza yuko urwaruka rwohura bakareka kwibaza yuko igihugu kiri mu ngorane twashatse kwerekana ko amahoro mu burundi ahari urwaruka ruhura rugakina inkino inkino kivandimwe ahanini cyari ico no kwifurizanya umwaka mushasha na mwebwe mwabonye murama- mumaze iminsi ngaha mubibona ni ibintu by'ibitangaro murabona abantu barabyitabira cyane barabikunda barakunda inkino abantu bashaka kwiberaho mu mahoro kwibanira mu mahoro mu gukomeza inkino byarafashije cyane rero mu gukomeza umubano n'urukundo hagati y'abantu warongoye ikigo lo message nasiga inyuma kw'izo nkino ari ziza gutuma imirwi yegukira ico kigo itera imbere mu buhinga akademiro mesaje turongoye uko twahora tubitunganya mu bisanzwe twahora dutuma ko amasantere yose ya mesaje mugabo siko byagenze twaciye twifuza yuko twahura n'ayandi ma ekipe akomakomeye yaba y'ubujumbura cyangwa yo hagati mu gihugu rero eh, ico byatwunguye ni uko twasanze ama ekipe ya mesaje yifashe neza cyane yarakinye yarerekana umupira mwiza cyane waratsinze kandi n'uno munsi naho mwabonye vitaro yashoboye kudutsinda igitsindo kimwe ku busa mwabonye ko wari umupira uryoshye cyane hariho ikiribwa ku ruhande rw'umugwi vitaro watsindiye imuhira mesaje ngozi urukino rwa kivandimwe warayitsinze ni rumwe mu zo kwitegurira ihiganwa rya afurika rizohuza mu kwezi kwa kabiri kuza imigwi yabaye iya mbere iwayo ivyo vyashikirijwe na francis haringingo yarahagarariye umugwi vitaro kuri uyu w'imana avuga ko intsinzi kuri mesaje bayikesha uburambe mu mupira w'amaguru hamwe n'inguvu condition physique mu gifaransa aza yuko twabarusumbije experience eh, na condition physique kuko uravye twebwe abajere bacu twashoboye gutsinda igitsindo turashobora kumentena ritme twari dufise guhera match itangure gushika ihere tuguma turiko turakina kwa kundi nyene ntitugeze tubesa je nibaza ko arico kintu twabasumbije hari izindi nkino mwaba mutegekanya kugira ngo mutegure neza umugwi iruhande y'uru rukino muhuye na mesaje Eh, inkino ubu biragoye gutegura izindi nkino kuko tugomba tujye muri shampiyona itangura roseze hama tujye muri coupe du president nta mwanya dufise wo gutegura izindi nkino amikale turibaza yuko inkino tuzohora turigira ko turaba ngene tuza turakosora abakinyi ari inkino za shampiyona na coupe du president kuko dukina kabiri mu ndwi ni ukuvuga ku dukinye kwa gatatu tugakina no muri weekend tubamenyeshe ko izo nkino za kivandimwe zatanguwe kuri uyu wa gatanu zikarangira kuri uyu w'imana zatewe iteka n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza asanzwe muri kino gihe ari mu karuhuko mwamenya kandi ko petero nkuru nziza ari mu batanguje ikigo cyigisha umupira w'amaguru akademiro mesaje ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekerezo ya cumi na kabiri cumi na gatatu na cumi na kane ukwezi kwa kabiri kuza bitekanijwe ko umugwi vitaro uzotana mu mitwe n'umurwi liyoli wo mu gihugu ca lesoto hazoba ari mu ihiganwa rihuza imirwi yabaye iya mbere wayo ingozi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Oriane itanga ishaka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije urakoze cyane aloyizi bigirimana twabwiye ko muri misiri ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka itatu haraye habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka nshasha uwo mugwi ufise iminsi cumi n'itanu yo kwemeza amategeko amajana n'amajana yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Abdel Fattah el Sisi ahandi naho ayo mategeko azosubizwa inyuma canke ahagarikwe igihugu ca Misiri nticari gifise inama nshingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho sentare yatesha agaciro amategeko yari yatowe mu nzira ya demokarasi ateguwe ahanini n'umugwi wa the Islamic the Muslim Brotherhood murantunga warushigikiwe warushigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu ico gihe Mohamed Morsi mu buraruko bwa Yemen abantu bane baraye bishwe na Misiri yatewe ejo ku munsi wa Mungu ku nyubako y'ivuriro rikoreramwo abaganga bishiramo mpuzamakungu Médecins Sans Frontières Médecins Sans Frontières yaso, yasohoye itangazo rivuga ko iyo Misiri yasambukiye ku bitaro vyitwa Shiara muri district ya Razed muri province ya Sada iryo shyirahamwe ritangaza kandi ko hakomeretse abantu cumi muri icyo gitero harimwo n'abakozi bayo imenyesha kandi ko igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero bashobora kwiyongera kuko hari amazu yasenyaguritse bakiri ko baragerageza gutabara abantu bari bari bariyimwo raka ayobora umuyobozi ayobora icyo kigo avuga ati nta kuntu uwo ari we wese yateye iyo misiri ashobora kuba atarazi yuko ryari ivuriro ejo ku munsi wa mungu kandi umukuru w'igihugu cya afghanistan yafashe urugendo aja mu buseruko bw'igihugu muri provinsi ya nangahar aho yabonanye n'abategetsi baho akavuga yuko azogira ibyo ashoboye kose kugira ngo bagwanye islamic Nshuti state mwese mukundira radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na aloyizi bigirimana amakuru y'irya nino twayashyikirijwe na oriyani itanga ishaka tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuje nongera kandi kubifuriza umwaka mushya muhire mwe mwese twaganiye umwaka ushize namwe kandi tuzaganira muri uyu mwaka namwe abandi bashya ndabatumiye mu biganiro byacu kandi mbanje kubashimira kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi mu kiganiro dusangira ijambo ntibisanzwe uyu munsi twumvise ibyifuzo byanyu bamwe muri mwe mwifuje kongera gukurikira ikiganiro twatangaje mu minsi mike ishize cyerekeye ikinyarwanda n'umuco nyarwanda kwandika no gusoma muri mwe hari uwaba uzi umwanditsi w'umunyarwanda w'umurundi hari uwaba uzi igitabo imivugo cyangwa se inyandiko zishimishije z'abanyarwanda cyangwa z'abarundi turabararitse muzatugezeho abo banditsi ducukumbure inganzo zabo abenshi muri mwe muzi abantu b'ibirangirire barimo abakinnyi ba za sinema muzi n'abakinnyi b'imipira muzi abacuranzi hari n'abazi abakunda gusetsa nka kansime n'abandi mu rwanda hafi muzi kidumu muzi kizito mihigo intore masamba n'amasabo nyangezi muzi kandi kanyombya na kanyoni muzi knowless muzi miss rwanda kundwa doriane ndetse na kabuhariwe erike bakame ndayishimiye bake cyane mu batwumva mushobora kuba muzi cyangwa se mwarumvise mwarimu gasimba francisco saveri abatazi mwarimu gasimba francisco saveri bigeze kumva nibura igitabo cyitwa cyangwa se imivugo cyangwa se inyandiko isiharusahuzi cyangwa se bangaheza nabo nabo hambere ariko hari n'abashobora kuba mu bihe bya hafi mwarumvise indege y'ubumwe rwanda rw'ubu ayo mazina y'ibitabo n'imivugo byibutsa mwarimu gasimba francisco saveri mwarimu gasimba simutindaho cyane ariko turi kumwe muri studio hano kuri telefone ndabanza amasuhuze mwarimu gasimba francisco saveri muri aho noheli nziza kandi muraho kandi nawe ndayikwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi na gatandatu ikaze kandi ku ijwi ry'amerika gusa ariko uyu munsi ntituwuharira cyane cyangwa se ku mwihariko mwarimu gasimba francisco saveri ntituwuharira kandi ibirangirire maze kuvuga hejuru ahubwo uyu munsi ndawuharira umuco nyarwanda n'ikinyarwanda ndagara ku gitabo cyanditswe muri iyi minsi mike igitabo cyanditswe mu kinyarwanda cyitwa ku isoko si hahandi iki cyanditswe n'undi munyarwanda kazi nawe namutumiye hano muri studio ari kuri telefone mwabanza kutwibwira murakoze cyane etiyene nitwa mukantabane matire nanditse ko ku iki gitabo ku isoko se hahandi yanditse vuba ariko imirimo nakoze ni imirimo y'uburezi imirimo y'uburezi n'ubu ngubu niyo nkikora ye nibyo navuga mu kanya kwigisha guteza imbere ubumenyi n'ubwenge namwe madamu imakire mukantabana ikaze kuri ry'amerika kandi mukomeze mugire iminsi mikuru myiza ya noheli n'umwaka mushya muhire tugiye gutangira ikaze murakoze cyane ni umwaka muhire noheli ndumva yo yatangiye kuba nziza ntangirire ku nyito y'igitabo cyanyu mwanditse madame mukantabana mwagize muti ku isoko si hahandi iyi nyito wayitekereje uti uzi ko nkibona igitabo bwa mbere nabanje gusoma ngo ku isoko si hahandi birashoboka kubera ko byanditse kimwe ariko iki gitabo nkita ku isoko si hahandi mu mapaje y'inyuma nari nashyizeho ubwo ku rupapuro ruheruka nari nashyizeho ku isoko aho ariho ku isoko ni iwacu ni iwanyu n'aho wavukiye n'aho warerewe n'aho wakuriye n'aho wabaye noneho kuvuga ngo ku isoko si hahandi ni ukuvuga ngo iwanyu byarahindutse uko wari ubizi siko biri ubu ngubu ibyo wari waramenyereye cyane cyane byiza byabagayo byarahindutse ntabwo bikiri kwa kundi ubwo rero kuvuga ngo ku isoko si hahandi byatewe n'ibyari byarabaye muri jenoside noneho ngezeyo uko yabaye ntari iwacu aho navukiye mbona ibintu byarahindutse byarahindutse n'icyo nongeye kugeraho madamu kantabana igitabo se mwacyanditse mugamije iki harimo impamvu zaba ebyiri nashakaga ko abatazi ibyabaye abatazi uko iwacu hari hameze abatazi uko u rwanda rwari rumeze umuntu avuze muri rusange bavutse nyuma cyangwa n'abari barahamenye noneho ibintu bikabihinduka babimenye uko byagenze cyane none cyane nashakaga ko abakiri bato bamenya uko ibintu byahoze none madamu kantabana aho ku isoko muvuga mwahadusobanurira mwahasobanurira abatwumva neza ku buryo bakumva ahariho aho hantu mwasanze byarahindutse aho hantu kuhababwira rero ni birebire urabihindura rwose wababwira hari hafite ubwiza ubwiza ureba urebesha amaso hari hatuye abantu bafite gufatanya bafite gukundana bafite gusabana ariko abantu bakunda ibimera bakunda kureba bakabona ibiti bakabona ibiti byiza ba- erega burya ahantu kuhakunda uhakundira uko hasa uhakundira uko hateye ukareba imisozi ukareba ibiti byaho ukabona abantu aho hari eh, none se eh, aho ni kuhe murenge ni mu kahe karere mu madamu kantabana uyu munsi ni mu karere ka kamonyi ni mu murenge wa rugarika ni mu ntara y'amajyepfo reka tuhagarukeho mu kanya mwarimu gasimba mukunda kwandika mu kinyarwanda iki gitabo ku isoko se ahandi cyanditswe mu kinyarwanda mbazi hambere mwaranditse imivugo n'icyo gihe imivugo yanyu yabaga mu kinyarwanda ifite icyo nakwita inganzo yimbitse mu muco w'abanyarwanda kugira ngo wandike abantu babashe gusoma no kwihutira gusoma icyo wanditse bisaba ko wakwandika ute mu yandi magambo nk'iki gitabo ku isoko se ahandi hari icyo bikubwiye wumvise iyi nyito ese u- uwakwifuza gu- kuba yasoma igitabo nk'iki yagira amatsiko biturutse ku ki mwarimu gasimba karekezi urakoze icyo gitabo icyo kingiye nta kindi uretse kuntera inyota kuko sindagisoma iyo numvise umunyarwanda umunyarwandakazi wandika ushyira ahagaragara ibiri mu myumviro ye mu rwibukiro rwe mu mbamutima ze mu ndotero ye yewe numva bishimishije cyane ariko nongere mubwire nti mfite inyota cyane yo gusoma icyo gitabo ku kibazo mbajije rero uti wandika ute kugira ngo bagusome kugira ngo basome ibyo wanditse ntabwo umuntu abanza gutekereza ngo ngiye kwandika gutya inganzo iragufata noneho mbere yo kwandikira abandi ahubwo ukabanza kwiyandikira ukavuga uti ngiye kwatura ibindimo noneho ukabiha ishusho eh, ishobora gutuma abasoma ibyawe bakumva bagasobanukirwa ni nacyo gituma twandika mu kinyarwanda kubera ko tuba twandikira abanyarwanda ahubwo ikibazo kikaba yuko ah, igitabo iyo kivuye ku isoko kigeze ku isoko ngendeye kuri iyo nyito nziza eh, inakire yahaye igitabo cye abantu hari ubwo eh, batagishyikira cyangwa na- nacyo ntikibashyikire ubwo kikaba ari ikibazo cya mbere wenda ngira ngo nacyo tuze kugira icyo tukivugaho Eh, nta kibazo kubera ko ku ruganda rw'igitabo mu rwanda eh, ntabwo rwateye imbere n'izindi nganda z'ibicuruzwa mu nsi rero hakaba hari ikibazo cyo gushyikirana n'abantu nanjye urumva igitabo imakiriya ndetse cyarasohotse ifite inyota yo gushobora kugisoma ariko ntabwo kirangeraho kugira ngo ahandi babonye yuko iyo igitabo gisohotse gihita kigera ku bantu ako kanya ariko ubwo nanjye ndatekereza yuko kizangira buriya kizabageraho ubwo nicyo wagira ngo nsabe gato madame immaculee mukantabana ntabwo twasoma igitabo cyose kuri radiyo ngo bishoboke ariko muri make cyane nagira ngo hari ahantu na- naragisomye kubera ko aha hantu hose ugenda usobanura imisozi ibibaya n'imihanda ni ahantu nanjye nzi neza nanyuze nagenze n'amaguru ku buryo mpabona nagira ngo ku ru- ku rupapuro rwa matatu na karindwi e, urebe hariya hafi madamu mukantabana uhereye hariya ugira uti ibiti udusomere gatoya twumve ni umusogongero Mm, murakoze cyane reka nze mbasomere ibiti by'imitarama by'amashami menshi bikaba bigufi babigiraga imyugariro ko byasanganyaga irembo kumenya ibyo bidukikije kuva ku kibondo kugeza ku mukambwe byaduhaga kubana amahoro nabyo no kwiga kubikoresha mu muco gakondo mbere y'uko uruzungu rwica bimwe mu muco wacu twahumbikaga umuriro uwacanye izo nkwi z'ishyamba akavumbika umuriro akarahurira umuturanyi utabonye uko atashya wicaniye inyayo ubu hadutse ibibiribwe ntikirenze iminsi ibiri igikabije gikoreshwa itatu aho wahagararaga haba ku mukabeza mu rutovu mu mpinga ya ngoma cyangwa hafi nk'umusazi warebaga samuduha ukabona umudugudu mwiza ubereye amajyambere amazu yari yubatse ku rusisiro haruguru y'umuhanda yagiye uti ku isoko nakomeza cyangwa ndekeraho rekeraho uti ku isoko si hahandi nibyo koko uvuze uti samuduha ni ku isoko si hahandi muri make u- urakomatanya eh, ibidukikije imibereho kamere y'abantu ni hambere birumvikana ariko ukagira uti hari n'ibyahindutse urebye uhereye ku byahindutse madamu kantabana ubona imibereho yawe cyangwa se n'iy'abandi mwabanaga yarahindutse utehereye ku bidukikije byahindutse hariya samuduha Eh, muri iyi minsi usanga ibyo ibyo umuntu yabonaga nk'ayo mazu meza ntabajije ngo yagiye he iyo ntayahari n'ubu ngubu ntabwo barashobora kuyubaka ibiti by'ishyamba rero byo ubu bishobora kuba byarabaye byinshi kubera ko hari n'ahantu henshi hatahinzwe ariko mbere wabibonaga nyine ari ubwiza kuko wabonaga n'imirima ukabona n'ibyo biti by'ishyamba ukabona n'uko gusabana wacanye udukwi duke udukwi tw'utunyayo utwo ni utunyayo ni twa tundi tudakomeye umuriro wazima akaba yajya kurahura ku muturanyi ubu sinzi niba bakirahura bishobora kuba ntabwo byahindutse ndiyo ariko ubu bashobora kuba batakirahura kubera n'ibyo byose no kuba umuntu adaturanye n'undi mwarimu gasimba hari- hari nk'aya magambo madame mukantabana asobekeranije ariko yungikanya ashyira hamwe ku buryo wumva binogeye ugutwi mwakunze kwandika ibitabo imivugo mwagiye mutangaza bimwe bikabaha n'ibihembo mu rwego mpuzamahanga navuga nk'ibiherutse kubahesha igihembo eh, cya- cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa francophonie mwahawe muri bibiri na cumi na gatatu ushobora kwandika mu kinyarwanda ukabona igihe mu rwego mpuzamahanga muri make tubagarutseho gatoya mwarimu gasimba iki gitabo cyangwa se imye- inyandiko zabahaye igihembo mpuzamahanga Eh, ntabwo nabisubiramo byose ariko reka mpere ku kantu gatoya ah, inakire ah, avuze yego avuze ikintu gikomeye cyane ku banditsi avuze ikintu gikomeye ku banditsi cyangwa ku bahanzi n'abage- n'abageni muri rusange ntabwo iterambere ry'ibintu ntabwo ari ryo terambere ry'abantu kuko iyo avuga ati ni urukumbuzi rwinshi numva afite kumbura bya kera avuga ati ya mazu ari hehe ntayagihari ati bya biti biri hehe ntabigihari Eh, hari uwavuga ati ariko se uwo muntu ni umunyarwandakazi u rwanda araruzi azi imiturirwa iri mu kuzamuka hirya no hino azi imidugudu ya kijyambere azi imihanda eh, yuzuye za beto na za sima na za kaburimbo ku buryo yewe namwumvise cyane no muri icyo gitabo nyine nkubwira mu kanya cyitwa ibiruhuko cyabonye igihembo cya francophonie kandi cyanditse mu kinyarwanda nabyo umuntu yazibazaho hari aho mvuga nti ndata u rwanda ni umurage w'ingenzi urakeshwa b'ingenzi bo bageze kera muri iyi si yera y'u rwanda rw'iwacu bakanga ubucuruzi sinavuga ibyiza dukesha abo beza ntabanje guhunda amazuba y'u rwanda n'ishimwe n'impundu imenyeze burundu ntibatiwe n'undi bo baje umurindi batahura u rwanda bakanda ibigunda bahuza amashyamba bashaka agahamba bishwe n'umwambo na ya miharambo baronse iyo nkuru ntibaba imituro agahamba baronse basangira bose nubwo busabane yavugaga numva abanditsi ari cyo dukwiriye kwibandaho ko yewe ntabwo ndashobora gusoma igi- gusoma igitabo cye ariko ndumva ah, ngize amahirwe yo kugisoma cyankungahaza kwandika rero ah, ubu ngira ngo ni- ni igihembo cya- cya kane nabonye mpuzamahanga bwa mbere nanditse igitabo nyine cyo kwereka abantu uko bandika ehm, cyitwa inganzo y'ubwanditsi icya kabiri eh, nacyo cyabonye icyo gihembo na cyanditse mpindura mu kinyarwanda igitabo cyanditswe kera imyaka magana atanu mbere- mbere ya yezu kirisitu naragifashe kiri mu gifaransa ubwo bagikuye mu kigero cyo bagikiri mu gifaransa noneho jyewe nka ivana mu gifaransa nshyira mu kinyarwanda edite ruwa ntabwo nzi niba ukizi ndakizi twakivuganyeho ahubwo twibutse inyito twibutse inyito yacyo mu kinyarwanda ahubwo mu- edite ruwa nakise budido umwami ye budido umwami budido umwami ari naho eh, burya havuye bya bine ngo bya complexe de dite ni ukuvuga inzoberanyo ya budido kereka dufashije tukazabisobanura Eh, ni uku. I- i- igitabo rero cya gatatu eh, naboneye igihembo cyitwa gasharu cyanatangarijwe i burayi mu mu itangarizo ry'ibitabo ryitwa ramata Mhm.
nacyo kirahari gishobora kuboneka nacyo twakivuganyeho Yitwa ndakibuka gasharu Eh, ngira ngo urabyibuka hanyuma icy'ubu rero cyo tutavuganyeho ah, kirimo ako gace k'umuvugo navugaga cyitwa ibiruhuko cyo eh, nacyanditse igihe kirekire nacyanditse guhera muri mirongo irindwi n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Eh, ubwo ni imivugo nagendaga nandika ariko nza kurobanuramwo imivugo cumi n'irindwi ndavuga nti reka nyandikire abantu nakise ibiruhuko kubera ko akenshi nacyandikaga mu biruhuko cyangwa se muri konji ariko nkanacyandikira cyane cyane nk'urubyiruko kugira ngo igihe bari mu biruhuko be kujya ah, bipfayonza be kujya bifata nabi basome ah, nk'izo nyandiko za mukuru wabo ah, barebe icyo bashobora kuvanamo cy'inyigisho cyangwa se cyo kwishimisha kuko ubwanditsi mbere na mbere kuba ari ukuryoshya ubuzima ni ugukora ku buryo ubuzima buryoha nubona umuco wo kwandika wadindiye nubona umuco wo guhanga wadindiye nubona umuco wo gusoma wadindiye uzamenye yuko n'igihugu cyadindiye nubwo cyaba cyerekana ko gifite iterambere ry'ibintu imihanda amazu ni- n'ibindi nk'ibyo kuko ibyo ngibyo eh, n'amatungo barayubakira nkatwe eh, abantu mwarimu gasimba francisco saveri muzamuye amagambo meza yubaka cyane ko ni nayo mpamvu yatumye uyu munsi mpaguruka nkagira nti reka tuganire ku kinyarwanda ku bandika ikinyarwanda kubera ko nanjye nkunda gusoma kenshi abantu bandika cyane muri kino gihe abakiri bato ari abohereza za imeri ari abohereza ubutumwa bundi n'amabaruwa asanzwe bandika wareba uburyo bandika mu kinyarwanda n'abarangije kaminuza ugasanga ntibyumvikana bisa nk'aho ari ikinyarwanda atari ikinyarwanda madame mukantabanimakire mu gitabo cyanyu ndakigarukaho ndebye kuri- ku rupapuro rwa mirongo ine ndagira ngo nongere mbasabe mugira ko mudusomera gato cyane igitabo cyanyu mwanditse nongere nibutse abatangiye kutwumva ko ni igitabo cyitwa ku isoko si hahandi ariko ntimusome ngo ku isoko si hahandi ku rupapuro rwa mirongo ine ndagira ngo hano mutangira mugira muti ntawarazaga imyaka Eh, murakoze ubwo nari ndiho mvuga n'ubundi ubwiza bw'aho hantu nubwo no gufatanya kw'abaturanyi n'abavandimwe nibutse ni samuduha mutubwira mu musozi wa samuduha ntawarazaga imyaka cyangwa ngo arare ihinga n'uwarumbyaga yarasakirwaga nta kwicwa n'inzara ahandi byiza basangiye akabisi n'agahiye nta mwihariko ku butunzi n'ubukene ibyago n'ibyiza urupfu no kuramba byarasangiwe ubudehe bwahozeho Ba- bagira inzoga batayigira bakarima bagasanza amasinde bagatera bakabagara bakanasarura bafatanyaga guhura no kugotora amasaka bakayahunika batanguranwaga n'intsindagirabigega zisange bayakuye hasi bagisakaza ibyatsi barizinduraga biba by'ubwatsi bakabitura bagasakara inzu bakayihembera bagataha gushinga imiganda iyo babifatanyaga inzu barayihagarikaga izibyuzuriraho bazituragamo uwo munsi Eh, ubanza harimo amagambo akomeye Ni amagambo- arahigeze kumbwira ngo harimo ikinyarwanda cyinshi ngo batakibuka cyane cyane abakiri bato Ni- arakomeye nibyo nanjye nsoma hari amagambo y'ibiti ibyatsi nasoma ngasanga bisa nkaho ntigeze mbimenya none se nkaha madamu mukantabana murasa nk'abavuga iki- i- ingingo ijyanye n'ubufatanye ubuvandimwe mu banyarwanda mu baturanyi nshobora kuba nibeshya aha mwagira ngo mushimangire iki mu nyandiko yanyu ahangaha nashakaga kwerekana ko abantu babanaga neza icyo kintu bakiretse ariko cyarashimwaga cyarabafashaga kubaho no kubana banezerewe burya niyo abantu bafatanya nk'ibi- nka biriya byo- byo guhinga ubudehe babikora banezerewe Mhm. muravuga mbere ya jenoside icyo kintu se iryo pfundo ryatumaga abantu babana neza musubije amaso inyuma ni irihe ryatumaga abantu babana neza icyo gihe hambere ubundi icyifuzo cy'abantu ni ukubana neza mu by'ukuri kuko burya buri wese aba akeneye undi ariko kubera inyigisho abantu babona n'izo bumva bagenda bahinduka bagahindura imico bagahindura imibereho ugasanga n'ibyo bakoraga byiza ntibakimenya ko ari byiza ahubwo bagakora ibibi nibyo mwarimu gasimba yazamukiyeho mu kanya agira ati igihugu kitandika igihugu kidasoma igihugu abantu badasobanura imbamutima zabo ni igihugu kiba gishobora kuba cyagira ibibazo mwarimu gasimba niko namwe amagambo madamu kantabana asomye muyumva cyangwa se murayumva ku bundi buryo nuko nuko ntarasoma igitabo ariko ibyo yadusomeye n'ibyo yavuze birabyumva cyane kubera ko uh, umuco ikinyarwanda biri mu kuducika pe biri mu kuducika fata nk'urugero rw'ubukwe hari igitabo nacyo mperutse gusohora cyitwa ubukwe iwacu abantu bashimye cyane ngira ngo nerekane ko umuco wo mu bukwe wa wundi mwiza gusambagiza gufata irembo gusaba gutebutsa gushyingira gusukurura kugera mu rugo cyangwa kuramukanya gutekesha yuko ibyo bintu usanga biri mu kuzimira ahubwo nyine nk'uko mukantabana yabivugaga hari mu kuza ikintu cy'uruzungu navuga bikagira umutwe n'ikibuno niba nakoresha ayo magambo kubera ko umuhango nk'uwo w'ubukwe ubusabane bwa bundi bw'imirimo yose abantu bakoraga hari ikintu ikintu yavuze cy'uko abantu bubakaga bakubakirana uzi ko kera nkiri umwana nabonaga nk'umuntu yubakisha noneho bakamutwerera inzoga nk'uko batwerera umuntu yagize ubukwe ntabwo iyo waba uri kubaka bari mu guto gutunga igisenge uko kera bubakaga ntabwo wabyifashaga wenyine ahubwo wasangaga inzu barimo kubaka ari ukubakirana pe ari ukubakirana abantu bakabifatanya byose ariko ikintu ari mu kuvuga kirakomeye cyane nanjye nabikomejeho ni ikihe ni uko abantu bibwira ko bari mu gutera imbere kubera ibintu babona biri mu kubakikiza byo biri mu kubakikiza ariko ubuntu ubusabane ubuvandimwe ubwisungane ukubwizanya ukuri ugasanga birimo biragenda bizimira rwose bizimira ugasanga ibintu abantu barata ni bya bindi nyine by'ibikoresho ngo bagezeho gusa kubyo rero ahari iyo soko yavugaga ariko nongere nisegure sindasoma icyo gitabo iyo soko yavugaga ntabwo ari yayindi ko ntabwo ari yayindi impamvu zabihinduye ndabashimiye mwarimu francis saveri gasimba birumvikana kuba twumva turaganira ku gitabo giherutse gutangazwa n'umunyarwanda kazi immaculee mukantabana igitabo yise ku isoko si hahandi turifashisha kandi mwarimu porofesori mwarimu porofesori gasimba francois xavier francis saveri ku bijyanye no gusobanura no gusesengura neza iyi nyandiko iki gitabo cyatangajwe mu minsi ya vuba nibutse kandi ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda madame immaculee mukantabana iki gitabo cyanyu nanjye cyanteye amatsiko kuko natangiye mbivuga nk'uko nabivuze kubera ko ahantu mwanditse nanjye ni ahantu nzi nagenze n'amaguru nagenze inshuro nyinshi imisozi muvuga ibibaya muvuga imihanda muvuga ni imihanda nzi nanone ariko ni hambere ntangira nababajije impamvu mwanditse igitabo nk'ubu mwumva igitabo mwanditse mwarimu gasimba yavuze ko nawe atarabasha kugisoma abantu bagisomye bababwiye ngo iki ku gitabo cyanyu abagisomye mbereye kuri icyo ngicyo muvuze abatoya cyane nibo bavuga ko ari amagambo akomeye ariko abagisomye ari bakuru baravuga ngo aya magambo ahubwo yari akwiye kugaruka mu kinyarwanda akongera agakoresho abato bakayamenya ubwo rero mu by'ukuri mu kwandika harimo ibitekerezo bitatu harimo gushima abakoze neza gushima abakoze neza mbere ya jenoside na nyuma yaho harimo kugaya abahemutse kuko ibi byiza navugaga nibyo byatumye mvuga ngo ku isoko si hahandi ni uko nari ntakibibona ubwo rero hajemo kugaya abahemutse kubera ko nyine batubujije ibyiza ikindi kirimo ni inama mu bice biheruka harimo inama ibintu byarahindutse koko ariko dufate ingamba dufate ingamba kugira ngo tubeho neza dufate ingamba kugira ngo niba hari ibyo dushobora kubaka byasenyutse tubyubake dufate ingamba kugira ngo n'ukeneye uwamutera inkunga ngo atambuke bishoboke tubeho Ni ingamba Mu by'ukuri zito- ni- ni- ni- ni- nibyo bitatu birimo n'ibyo bitatu ni intego harimo n'ingamba mugira muti n'iz'abantu bafata kugira ngo niba hari icyo bakosora n'icyo hari icyo bakongera gukora ku bundi buryo kibe cyashoboka mwarimu francisco saveri gasimba madamu kantabana agarutse ku ngingo nanjye nari nyikomojeho ngira nti abo abakuze barasoma bakabyumva ariko abakiri bato basoma ntibabyumve igitabo nk'iki cyangwa se inyandiko zitangazwa mu kinyarwanda zashishikarizwa zite abakiri bato urubyiruko ku buryo babisoma bigatuma banamenya ikinyarwanda ubwacyo ndetse n'umuco ukubiyemo yewe yerekejwe wihera hejuru wihera hejuru izijya guhona zihera mu ruhongore umwana akamenya interura iyo ni imigani abanyarwanda baca ubanzira n'ahari n'aba- abakiri bato unayikimenya batakumva icyo uvuga nicyo kibazo ariko hari eh, hari eh, aho bi- bituruka ni ukuntu bya bindi ngo utaganiriye na se nta n'icyo sekuru yahise ya- ya- yakigavuze uwo uwo mugani ntuwuzi wenda ndawuzi ndawibuka Eh, kandi ba- abanyarwanda nyine kera bajyaga guca umugani ba- basa nkaho ari ari ukwegeranya ubunararibonye bakabukubira mu mvugo imwe ihirimwe noneho ikaba inyigisho bagenda bigisha ku buryo rero nsanga ikibazo kiri mu buryo abana barerwa ntabwo wavuga ngo reka ngo turanditse ngo reka tubashishikarize inyandiko ese ubwo uba uhereye hejuru kandi nta nubwo wa- wazibashishikariza ute se ko hari ibindi bo baba bakeneye ko ko tuvuga ngo indangagaciro ariko ko ko hari indangagaciro burya yihariye tutanazi mu rungano rwabo nkaba ntekereza ko ahubwo kuri icyo eh, mukantabona akomozaho cy'ingamba ingamba njye nazikubiye mu muvugo mugufi uri no muri icyo gitabo cyitwa ibiruhuko nyine na- natangaje ejo bundi ngo uburere butangirira ku buriri bukanyura ku kiriri bugakomereza mu ishuri bukarangirira ku kiriyo ni ukuvuga ko inzira nyayo yo guhindura abakiri bato kuko twebwe dusa nka- nk'abarenze ibihaniro ahari ariko eh, igishoboka icyo twakora mu ngamba z'uburezi ni uko ababyeyi batangira umugabo n'umugore bagatangira kurera umwana gufatanya kurera umwana akiri mu nda ntabwo nzi niba wumva icyo nshaka kuvuga umwana uri mu nda niho atangira kurerwa akiri mu nda akiri ubushoro mu nda icyo gihe umugabo n'umugore bagomba gufatanya kumurera bamuha wa muco mwiza noneho ukamwarikamo wenda umwana akazavuka abona yuko avutse mu babyeyi bamukunda kibi ni hahandi ko umwana apfa mu iterura guterura umwana no kuvuga kumwita izina Eh, mu ishuri naho mu ishuri nkanjye ndi umwarimu nzi ikibazo cy'itozamuco uko kimeze cyangwa se gutoza abantu eh, gukoresha no gukunda ikinyarwanda no gukunda ubwanditsi wandika cyangwa eh, usoma eh, ibyo abandi banditse Eh, ibyo ngibyo ni ibintu nzi cyane ni ibintu nzi cyane m- mbona sinavuga ngo byaracitse ariko ni bya bindi bita ikibazo cy'ingutu icyo bita definigifa no mu rwanda kera baravuga ngo umwana ni umuryango niba tudashakiye mu bana icyo kinyarwanda tuvuga uwo muco tuvuga iyo myifatire myiza tuvuga ni uguta igihe rwose ntimwivuge ngo ndaca igikuba mbona eh, ari ikibazo gikomeye cyane ndabashimiye profeseri gasimba ndabashimiye madame immaculee mukantabana kuba twumva twaganiye ku gitabo gishya eh, cyanditswe n'umunyarwandakazi madame immaculee mukantabana igitabo yise ku isoko si hahandi twaganiye kandi na mwarimu francisco saveri gasimba yadusogongeje ku rutonde rw'imivugo yanditse yise ibiruhuko ni imivugo yabonye igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa cya francophonie muri bibiri cumi na gatatu tuzakomeza kandi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi naho ubutaha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo